Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa Alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa arbaa qabannee istiidiyoo seennee jirra. Jalqaba irratti odeeffannoo abbaas nu dhageessisuu ni galla. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
bismillaahi irrahmaan irrahiim assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam nageen keessan badhaadha kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuuran hudaa gabaasa odeeffannoo juun kudha lambar kuma lamaaf kudhan sagalii sanii dhiyeessa akka sanii dhiyeessuu lenna abbaas mulan islaam aalimni kenna guddaan sheek amaan sheek hassaan muhammad gamgandaa akiraa godaanan innaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun sheek amaan sheek hassaan muhammad yookaan ammoo sheek amaan marfoo yeroo dheeraaf magaalaa adaamaa masjid abubaakar keessatti barnoo diin islaam hawaasa isaanii barsiisa kan ture yoo ta'u dhukkubsatanii biyya keessa fi biyya alaattis walaanamaa eega turan booda guyyaa kaleessaa waxabajjii afur bara 2011 garganda akiraa godaananii jiru haaluma kanaan guyyaa har'aa waxabajjii shan bara 2011 magaalaa adaamaa gandahaaraa masjida barakaatti eegasii salaatan booda sirni awwaalcha aalima guddaa sheek amaan marfoo magaalaa adaamaatti raawwatamee jira itti aanaa durtaa'aa mana maree dhimmoota islaamaa dr jeeyilaan haaji kadirii fi sheek hajji ibraahim akkasumas du'aatonnii fi ulamaa'oon gurguddoon naannolee adda addaa irraa dhufuun sirna awwaalchaa irratti hirmaataniiru sheekeen rabbiin jannataa naa qananiisuu maatiif hawaasa isaan dhabeefis rabbiin sabriyaa kennuufi jenna. konfiraansiin ulamaa'oota godina baalee magaalaa roobeet gaggeeffamaa jira konfiraansiin kun guyyaa kaleessaa kan jalqabame yoo ta'u hanga guyyaa boruutti tuuf konfiraansii kana irratti ulamaa'onni dhibba lamaa ol aanaalee godina baalee hunda irraa walitti dhufuun dhimmoota tokkummaa ulamaa'otaa jabeessuu fi ulamaa'ota sababa garaagaraatiin uummatatti hin ba'iniif waltajjii uumuu irratti kan mari'ataa jiran ta'uun beekameera akkasumas ulamaa'ota kanneeniif adeemsa daawaa irratti leenjiin hubannoo kennamaafii jira ulamaawwan gurguddoo leenjii kennaa jiran jidduu dr jeeyilaan galataa sheeggazaalee haaji bahaar haaji waliyyii aluu fi kanneen birootis kan jiran ta'uu odeeffannoon ni addeesse guyyaa kaleessatis madarasaa salafiyyaa kan magaalaa roobee bal'isanii ijaaruuf iddoo ulamaa'onni gurguddoon biyya keenyaa kunniin argamanitti dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira konfiraansiin kun milkaa'innaan akka gaggeeffamuuf dhalattoonni godina baalee biyyoota alaa keessa jiraatan kan haala mijeessan ta'uunis beekameera qormaan biyyoolessi kutaa kudhanaffaa guyyaarraa xumurame qormaan biyyoolessi kutaa kudhanaffaa caamsa 26 bar 2011 kennamuuf karoorfame ture sababa guyyaa ayyaanii dalfitrii bar 1440tiin walirra bu'ee waxabajjii sadii dabarfamuun ni yaadatama qormaan biyyoolessaa kutaa kudhanaffaa isniin dabre jalqabame kun guyyaa har'aa kan xumurame ta'uu odeeffannoon ni addeesse qormaata kutaa kudhanaffaaf barattoonni galmaa'an miliyeen tokkoof kum dhibba tokkoof kum digdamii torbaaf dhibbi shaniif soddomii sadii ta'uu ministeerri barnoota beeksise. qormaan biyyoolessi kutaa kudha lammaffaa ammoo xibajjijjaa torba kudhanii fi kudha tokko bar kuma lamaaf kudha tokko ni kennamaa jedhamee eegama. qormaata kutaa kudha lammaffaaf barattoonni galmaa'an kuma dhibbi sadii fi kuma digdami lamaaf dhibbi sadii fi kudha torba ta'uu odeeffannoon ni addeesse. hordoftoota keenya kan dhageeffachuu jirtan odeeffannoo juun kudha lama bar kuma lamaaf kudhanii sagaliiti amma odeeffannoo biyya alaarraa argan isan dhageessisa. manni marii waraan suudaanii fi gamtaan mormitootaa yaada araaraa itoophiyaan dhiyeessite irratti marii jalqabuuf akka ta'an ibsame mootummaan itoophiyaa waldhabbii suudaan keessatti uumam jaarsummaan furuuf carraaqqii jalqabuun isaanii yaadatama haalum kanaan dr abiyyi ahmed torbee darbe gar kaartuum imaluun haal nagaa biyyattii irratti qondaaltota mana marii waraan suudaanii fi gamtaa mormitootaa waliin eega mari'ati booda ambaasaaddar mohammad dariir adeemsa jaarsummaa kan akka hoogganuuf muuduudhaan gar finfinnee deebi'e ambaasaadar mohammad diriir marii araaraa kan ilaalchisee halkan edaa kaartum keessatti ibsa kenneen gamni lamaanuu yaada araaraa itiyoophiyaan dhiyeessite irratti mari'achuuf kan hayyaman ta'uu beeksise haalum kanaan mormitoonnii fi hooggantoonni waraana suudaan mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu haal itti hundeeffamu irratti xiyyeeffachuun marii ni jalqabuu jedhamee eeggama ambaasaadar mohammad diriir akka jedhetti humnoonni suudaan gam lamaan jiran marii kan jalqabuun duratti wal amantaa uumuudhaaf tarkaanfii muraasa kan fudhatan ta'uu himi haalum kanaan manni marii waraana suudaan mormitoota hidhee ture gad lakkisuuf waadaa kan gale yoo ta'u gamtaan mormitootaa ammoo mormiin uummataa yeroodhaaf akka dhaabbattu waamichi kan dabarse ta'uu ibsame haleellaa finciltoonni husii buufata xiyyaara sa'uudii irratti raawwatanii yoo xiqqaatti namoonni 26 mada'an dubbii himaan gamtaa waraana arabaa koloneel turk almalikii ejensi odeeffannoo sa'uudiitiif akka ibsetti finciltoonni husii kebba sa'uudii keessatti buufata xiyyaara abahaa irratti ganamarraa haleellaa rookeetti raawwataniin yoo xiqqaatti namoonni 26 madaa'uu beeksise. koloneel turk almalikii akka jedhetti namoonni madaayan lammiilee biyyoota hedduu yoo ta'an dubartoonni lammiilee saawudii yamanii fi indiyaa ta'an sadii fi daa'imman saawudii lama keessatti argamu akka gabaasa kanaatti namoota saddeet miidhaan cimaan irra gahee alatti namoonni miidhaan salphaan irra gahee turan hundinuu waldhaansi barbaachisaan eegaa godhamee booda hospitaala irraa kan ba'an ta'uu ibsameera hidhattoonni husii dhiyeen kan daangaa saawudii cehuun akkasumas diroonii fi rookeettiin haleellaan saawudii keessatti raawwatan kan heddummataa dhufu yoo ta'u wiixata dheengaddaattis riizoortii tokko misaa'ilaan kan rukutan ta'uu odeeffannoon ni addeesse. hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatii qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaanii fi oliin turte gaarii qabaadha anasumaan nagaa isiniif haa ta'u wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
qophiin itti aansuudhaan isiniif dhiheessinu qophii jaarmiyaa bultii islaamaati. Sabtii dabree sagantaa soora qalbii qophii dhaddacha jaalalaa irratti abbootiin dhimmaa iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiru. Sheekni kenna Sheek Muhammad Waadoo iyyannoo isaanii irratti hundaa'uun hukumee irratti kennu. Murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti deebina. Turtiin keessan ammaas nu wajjinaa ta'u.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa.
warra dhugaan wal jaalatu Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Dhaddacha jaalalaa.
iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن نقيفتوتا تلفزيوني نور الهدى بك جرتن تخيستي خير خيس ربي سناجرا تشيتشادا إيغا يرو زبان هنگا توكو آدة الربودة بإذنه ومنه وكرمه إيه، سغنتا أدى جاللا قبنه ولك ديانة تجرى gama gaafii gaafataadhatti yeroo seenne eh, gaafataan tokko gaafii isaa karaa gabaabinaan akka inni itti gaafate sanitti dheereysinee jechoota san fiduu osoo hin ta'in gabaabsinee ogguu lafa keenye eh, waan jedhu duuba intala kaafiraa takka islaameysee jedha harka kiyya irratti islaamoyite haala isii eh, xabiyaa isii jaaladhee isii san fuudhe nama gaarii ta'uu nama bareedaa ta'uu isiidhaa irraa dubbata yookaan irraa faarsa jechuudha akkuma isin dhageessan duuba namni kun intalli kaafiraa harka isaatirratti islaamawuudhaan fuula rabbii yoo itti niyyate sadarkaa guddaa rabbi irratti argata biidnii tabaaraka watacaala li'annahu nama tokko ibiddarraa baasu jechuun amrii laaftuudhaa miti لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم akkana jee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam nama tokko sababa keetiin rabbiin qaceelchutu siif caala maalirra gaallan diddiimturra min xumri nacam gaala diddiimtuu gaalli diimaan sadarkaa qaba qaaliidha isa tokko hodhu jedhanii siif kennurraa nama tokko karaa rabbitti qaceelchutu caala jee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam kanaafuu darajaa guddaa argatte sadarkaa guddaa argatu kee beekii rabbii kee faarfadhu galatoonfadhu siin jenna duuba haaliqa kee ka kanas si qaceelche akkasumatti dandeettii nama islaamiissuu yoo qabaatte dandeettii nama tokko itti dubbattee mataa isaa jijjiiruudha yoo qabaatte yoo dan- rabbiin sii kenne jechuudha namsan qofatti hin dhaabini intala san qofatti hin dhaabini intala biraallee gurbaa biraallee itti fufii siin jenna kun yaadachiisa duuba jaartii islaamiisee fuudhe tana taa nama biraa hin qabne isaa fi muslimtoota yoo taate malee anaaf alii isii irraa muramte waan jirtuuf isii tana duuba akka killeetti tiisuudhatu sirra jiraa sin jenna akka ija tiisanitti akka killee tiisanitti maaliif anaa fi alii isiitti irraa waan baatee jirtuuf atummaan haadha taate atummaan abbaa taate atummaan obboleessa taate atummaan gosa saba ta'uufii qabda sin jenna waan aanaa fi aalii isirraa baatee fi jechii tokko yoo ka isin mufachiisu taate irraa dacha dachatti ka yaaddoytu taate kanaafuu san beekuufi qabda yoo anqishnaa yookaa hanjama yookaa qoosaa itti godhu ni dallantii jedda qoosaa yookaa qi- eh, hanjama yookaa tamni kun laalamuu qaba xinxalamuu qaba osoon taphatiniin duratti tamni kun nama aarsamu naman aarsu gariin namaa tapha kan beeyne jira ni taphataa garuu taphni isaa taphaa akka lolaa ka ta'u jira jechuu siin taphadha jette yoo dhooyite amma dhawaan sun yoo kalaaleessu taate suni tapha bira kutee jira siin taphadha jettee ablee fuute yoo addarra keeyse siin qala akkana jette garuu nin taphadhe baroggu jette hin ta'u taphni akkanaan jiru taphni ablee ablee namatti aggaamanii yookaa qara tokko namatti qabanii taphatan taphan jedhamu kun ni tapha badaa kuni fokkisa بل نوى النبيين الرادوي سبيل ولد أقامون انجروا وهكذا سين تبد جت يو أتي الربا بدها تكو الرب سيت ترترت يو جتين سين تبد جتان أمو واني هم متى سيد أغيست سيفتا يوغا نهفا إيساتنا الرحماتك جتو في التياد كنافو تبا فكتاين تبتيني تبا نما جمتشيسو tapha faaruun isii keessa jiru tapha jaalalli isii keessa jiru na'am tapha faaruun isii keessa jiru ni bareedda badhate aduma na fakkaata hoo jette tapha faaruu keessa jira isii waa aduun fakkaattu nama na'am tapha faaruun keessa jiru tapha wal gammachiisuun keessa jiru taphachuu qabda nabiin keenya hanjamaa ka godhu ta'e garuu hanjamaan isaa hanjamaa jala yoo laalan keessatti gallaalan dhugatti deebitu na'am gaaf tokko namni tokko dhaqee gaafate nabii keenya yaabbii waan yaabbatu gaafate gaala yaabbadhu naa kenni jeen maal jeen nabii keenya alayhi salaatu wasalaam ilmoo gaalaa siif kennaa jeen ilmoo gaalaa maalitti godha jee qaalichi ee gaala guddaa sirra barbaada malee jechuu isaati ka yaabbii tolu waan jedha nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam gaalli ilmoo malee ni dhalaa deebisaan maal ta'a hin dhalu gaalli yeroo dhalu ilmoo dhala malee waan guddaa tokko lafa kaa lafan kaa'u idan inni tokko gaalli tokko yoo dhale waan inni dhale sun ilmoo yoo jedhamte haadhaaf guddatullee ilmoon sun guddatullee haadha isiitiif maal jedhamti gaalli ilmuma jedhamte jechuudha keessatti yeroo gallaalti maal ta'a dhugaa ta'a jechuudha rasuula alayhi salaatu wassalaam ilmoo gaalaa sii kenna jechuun sun. Tayyib. Gaafa tokko nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam manguddittii takka waan jedhe dullattiin jannatan seentuu jeen. Dullattiin jannatan seentuu jennaan maaliif fudhatte isiin namni dulloome jannatan seenu jechuutti fudhatte. Boodarra maaliidhaan ibseef. dardara ta'anii jannata seenan malee haala dullumaa kanaan jannata keessatti gartee namni dullacha ta'e jannata keessa hin jiraatu jechuudhaan ibseef jechuu gabaabinaan qishnaa yookaan hanjamaa gartee qoosaa nama yaachisne ta nama rifachiisne jecha babbareedaa of bira argamsiisuudha qabda yoo dhabde ammoo callisuudha qabda na'am namni dubbii khayriidha waan dubbatu dhabe dubbii khayri ta dubbatu dhabe falyasmut haa callisu kama qaala nabiyu sala allahu alehi wasalam naam rabbiin keenya waan jedhe waquulu qawlan sadiida jecha dhugaa qunnamu kanaman qooyidha jechuu bar kanaman waraanne jecha akkas ija'a jee gaafattun biroo waan jettu anaa fi jaarsi kiyya warroota waan qabne hiyyeeyyii turre wal fuunee biyya arabaa kana deebne jetti maaliillee naan kennine yeroo san fuulduratti kennaa baay'ilameef duuba dura fuuti gartee biyya arabaa yookaa ka wal fuudhanii gara biyya arabaa deemanii irra hedduun isii fuudha feekiiti orjinaalaa miti irra hedduun isii karamafaatti wal arganii sucudi deemu jirta anillee deemu jira haa wal fuunu fa'a jedhan gariin maharii intaluma fa'a irraa fuudhee warri biyya arabaa jechuun isin maan maharii ergitee haadha abbaadhaaf waan kabajaa jedhanii waan silaa gartee inni isiidhaa maharii kennuu qabu bal maharii maal gartee isiidhaaf kennaami waan isiin qabduu irraa fuudhee kabajaa haadha abbaa jedhanii ergan jechuudha. anatu ergeedhaan waan isiidha erga jalqaba gartee fuudha kanaa laalaa jallina mahariin hin jiru wanni kabajaa haadha abbaa sunis waan kijibaati waan isii ergan waan isaatii miti dubbii aliif ni jallate aliif ilaamitti ni qaceelti yaaddani jalqabni isii jallaa waan ta'eef hedduu gartee mushkilaan biyya arabaatirraa su'aalli fatwaan deemu irra guddaa achirraa jiru balaan guddoon achi keessa jirti jechuudha jalqaba waan hin qaceeliniif karamarratti agarte haadha abbaan isaa isiidhaaf hin fille gurbaa mataa filatee deemu agarte jala kutte biyya arabaa jedhanii mallaqaan sossobanii manguddoo amansiisan gariin sanuun dhaqqabatu gaafa kaan fashalanii akirri isii faca'a akkana na godhe akkana na godhe jechuudhaan himannaan heddummaata walaa kullin nuti hiyyeeyyii walitti dhufne maharis namtichi kun kanaan kennin biyya arabaa deemne achitti an dalagadhe booda hin gala je'e galuu kiyya narraa argee jennaan intala biraa fuudhe qabeenya kiyya ka isa bira jiru kan gartee intala biraa ta fuudhe saniif qoodee jetti duuba kanarra fatwa gaafatu jirtan kanarratti gaafatu jirte akkuma dhageessan kama tasma'uun waan jennuun keessa haqiiqaa isaanii rabbiitu beeka shari'aa waan mul'ate waan zaahiraati kan irratti deemu wanni isin irraa dhukkubsattee gaafatu jirtu ammas mallaqa irra fuudhuu san irraayis rakkoon qabdu gabaabdutti waan jennu mallaqa kee isii miti ufiifuu keessatti hambifatuu hin qabuu jenna isiif dabarsuu dhiisi nama biraatiif halaal godhuu dhiisi achi dabree ufumaafuu halaal godhatu hin qabu yoo ati hayyama gooteef malee halaal gooteef malee sun haraam nyaate guyyaa qiyaamaa fuulduree rabbitti itti gaafatama dandeessu irraa fudhatta irraa fudhachuu baattu dadhabdu yoo rabbi irraa argadha jette ofii dhiifama gootaa fi wa illaa karaa danda'amen irraa fudhachuu mirga qabda qabeenya keeti ni saamamte waan taateef taani ammoo mistira akkamitti galu jirtaa jaarsa sidhistee akkamitti galtaa kuni waan isin biratti dhokatee dhoyfamee taa'e jechuudha san keessan seennu waan nu mul'ate qofarraa dubbanna wanni takka ta'a walumaa galatti shamarran keenya gorsinu shababban keenyas rabbiin fuudha qaaxaroodha hayyaman goone fuudha ammallee gartee fuudha qaaxaroo jechuun hanga yeroo waliif fayyadamanii wal darbuu jechuu akkasuma ati boqqolloo naa ta'i ani rirma sit ta'a akka waan je'aniiti jireenyi biyya sucuudiidha isiin boqqolloo jaarsi ammoo rirma ciisee waan isiidhaa nyaata boqqolloo tana rirmi kun nyaatee nyaatee gara isiidhaa kana keessa onsa akka boqqolloo sanitti isiinis nyaatamtee nyaatamtee dhumatuu yeroo of garte uu annin gala uu ganna dhiisi uu akkasii waan akkasii dhufe jechuudha osoo isin dhufin lafa jara ilma warri kee siif jaalate kaana aaliin si jaalatte laali heerumi. ka ati jaalatte yoo taates warrarra fidii akka isaan sirraa qeebalanitti nama san heerumi malee mallaqaan ija nama qabdanii ufii walitti gartee seentanii achi booda mushkilaa walirrallee fiddanii hawaasa islaamaallee hin laaqinaa ilmoo jidduu keessanitti dhalattillee ilmoo israafa hin godhinaa ta abbaan qabne ta haadhan qabne godhinaa jennaa sagantaa keenya isumatti dhaabnaa rabbii waan baranne nu afaamsiisu itti nu hadalaysiisu jazaakum allahu khayran wa ahsan ilaykum وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح maashaa allah ishee keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatuu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabaluu isiniin jenna iyyattoonni iyyannoo dhiheeffattanis murtii isiniif kenname irraa gammaddanii furmaata gaariis argattanii jirtan jennee abdii qabna الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله نعمة نعمة شال في كل إله زين العالمين المعبد الله كديني للشرم بعمر الإله دين الرب انكف والله بالله جبين المنما هما ميشل فكاهي جبين دقات ربي توايت ففكيش يا رب خطيهم عليشن السلام عليكم يا بلي وانكيا تنون افلقا يا وايسني يا ربي يقوتهم سوبرا لفكايا من رمان هجيت ربي فحلنيا يا لا شريك له مال تربي تقتايا يو اتوام كان كلين مكايا ديان لجهلم هردايا كدوغان لاجايا لك يا سيا برسم بوبيسل يا ربي خطين ماليشن اللهم سل على محمد دردقا نتهم فكيش يا رب خطيم ماليش وفيق يا أخي ودقيت قالي سلما أفلا وذا سلبون مالي مالي بلس تعجج إلهي جلت تسقجل تسفون دور ربي شاني رفت والله جلت لما بوه جلا يا ويلي قجيلا مرقاني برا قيلا لي هندلق بدي سنيات عذابني جت جت ريسي بدو قالا كيلي ارقاي سلدي من نفسي شكالي ايبي تقول من درة تلالي حرام وفسيري حلال هليلي بودك انا قبا الرحمة خجيلي رحمن ربي بلا دمي وفي التريش يا ربي خطيهم عليشن السلام عليكم يا جماعة أمتا ربي لن تفلين تول تفتا إرقمان وإرقي إني نجالتا عججيت بوسي نبي رحمتا ظلم الران سيرا ظلم وانفكتا لك يا جرتو لك يا جرتا أذل دفود عفكن وأسترتا قافتو كتو لهدين قسيبو سمتا أبوليس في دي عجت سيقتا شوفا قبري تلشي ميلان ستريتا سلي قلشي قلوب سبرادي تتا سيفو جيكي قفا والحلن يفتا تارقاهم بيني ولا قرتن توتا جرم سبيلاتي سري سمبو بيسن يا رب خطيهم عليسن اللهم سلين على محمد درد قانتهم فكيسن يا رب خطيهم عليسن مكان جرسلان أكره منكرية لقالم لنبيل قافتني برية ديدين صوتي مو بككا متري باللجين جام وهنقا سود برية لما صداشي سن الله أكبر اتجابي سني منافق قرية إرى لفي سني نمك أبو خيري تلتو دلقدو هرياتي ترية مشملي إرى وفي التسيارية بدأ المنما همتون هدم ميشن يا رب خطيهم عليشن اللهم سلين على محمد دردقا نتهم فكيشن يا رب خطيهم عليشن يا أخي يا أختي ها أفباف نمتا باسون تربيت يا بتا تافتا وشجر قتي رحمة إيقتا فندر قيت شاهي نفت رابتا نمو ولنبت مال تسيبر متى مالي عمري في رب سقافتا دنيا قندد لقا جرت توبا باي فتا يا ذا اللي دير فتو قبرين بهاتي فكاتا لك المنما وفي النجسيس يا رب خطيهم عليسن اللهم سلين على محمد dara dhugaa nutti hin fakkeessine yaa rabbi khatmii nu malleessin lakki obboleessoo godhadhu adabaa waan feetil haasa hin qabadhu arrabaa maasaa abbaa tokko wamaa dhiitta dudubaan aybi obboleessaa sirraruun waajibaa yoo sattaruu baatte baru dubbiin nama dhibaa kanama hundaatu yoo fuudhammas gabaa achitti dubbisan dharaa fi kijibaa gaafa kana namuusaa labakkee dhabaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee teenya irraa bohaartanii barumsa guddoos akka argachuu jirtan abdii qabna. Amma kan itti aanu barnoota aqidaa qulqulluuti. Ustaaz Huseen Soraa Booranaa wajjin turtii gaarii.
دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا دين إسلام أرغن وانجالا فضل رب العلا باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا الإسلام أرقني وانجالا فضلي رب العلا صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتان شنت مشنيسو كبروم كين أرضا الإمام البيهقي رحمة الله عليه يصادق على كلام أبي حنيفة رحمه الله إمام البيهقي كلام أبو حنيفة مركنيسا أركم برن كتا سندرا كيسا وانجن أبو حنيفة رحمة الله عليه ونين تمنو ربي نلته تمنا أمتي أحباش أمو أبو حنيفة رك جبني وانجدا أبو حنيفة نم ربي نلتجر هنك برسيسا جدا جتشي ساني سن سري متي جن أجرا رقا كتاب أبو حنيفة في كل أكبر الرا اتفنيدا فولي سوالين لكوفسي سوالين أرمو ونبرنو إمام البيهقي رحمة الله عليه ونين مركنيسو أبو حنيفة غافر ربي نلته تمنا إمام البيهقيين كمر كنيسة فأن أمة باشا إمام البيهقي رحمة الله عليه كتاب سأل الأسماء والصفات كيستي وانجلو فولا دب فريف تدم سقلي أن امرأة جاءت من ترمذ كانت تجالس جهماً فدخلت الكوفة أكن جدها إن تلتيتوكو هن دفتي بي ترمد جدن الرا دفتي جدن ترمد بي جدن إن تلتيتو نسين دورا نميت جهم جدن بير ترتي جهمتشو نسين دورا كيسا إسا دبان دبر سيني جامين كن نمقافن توكي ديمك ربي تفسفات ربي كيسا ودبتي nama qiida badduun deemu kaa qiida badduu barsiisu jahmechuun nama akkanaati kutaa sin dura keessatti dabarsinee jirraadha intalti tun namichi kan bir turte haqiida badduu namichi kan irra baratte biyya turmud jedhan sun irra biyyi kuufaa dhuftee jechuun kuufan kun biyya buu haniifat rahmatullaahi alayhi intalti tun nama kum kudhanii olittu isi ordofaa haqiida isii badduu jallattu tan keessatti nam kum kudhanii olitti isi ordofaa jechu achirra isii waan jedhan innahaa hunaa rajulaa nam tokkottas jira maqaan isaa abuu haniifa jedhaniini minam kanat dhaqii waa gaafadhii jedhanii achirraa intalti kaatee abuu haniifa dhufte أبو حنيفة وانجد أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك أين إلهك الذي تعبده abuu haniifaan akkan jetti atin gaafana diina nan barsiista diina kee lakkisu waliin mee diina kee lakkisu waliin akkami diina nan barsiista mee rabbummaan atin gabbartu eessi jiraa jettee gaafatti subhaanallah diina lakkisa diina nan barsiista rabbiin atin gabbartu eessi jira mee naaf himi أكن جتن جتو أبو حنيفة رحمة الله عليه فسكت عنها أبو حنيفة رحمة الله عليه إمام أبو حنيفة إسي وان كان قافت جنان الرجل لسي بلتي تربا ديبيهن ديبي سنيفي جدن بلتي تربا بلتي تربان تن أبو حنيفة ديبي تكل سيفين ديبي سنيدا بلتي تربان دوبت أبو حنيفة بارك الله فيكم قافن قد بي بعد بلتي تربات وقت قد به كتاب لم قبيس أكسي قد به كتاب لما طيب كتاب كان كيسة تكما كانسة الله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض أكن هذا ربين samii jira malee dachii hin jiru kitaabedhu kitaaba akkana kan qopheesse gad baheedha rabbiin samii jira malee dachii hin jiru rabbiin subhaana ol tahaa kitaabedhu kitaaba akkana kan qopheessee gad bahee jechu milaal aqiidaan abu haniifaa kanaadha rabbiin subhaana samii jira rabbiin ol jira aqiidaan abu haniifaa kan faalla ummata baashaa جيتشان مانتن سنجر كان إمام البيهقي رحمة الله عليه كتابسا الأسماء وصفات كيست أديسي أمتي أحباشا إيسفدا أبو حنيفة فألكنا نقومسا وقت جدا أبو حنيفة أكيدا نسا فألكنا وقت جدا ما إيسفدا إمام البيهقي نسان الرد بسا أك أبو حنيفة فألكنا هن نقومسي أبو حنيفة جج كان جدي جنان نمي وهوان جدين أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم من أفدي سجت ربي ألته ربي سبحان قرآن كي سوان جرو أني سودين جرا رب كنون جدا أثم ربي ألته جتا رب مو قرآن كي ستني سودين جرا جدا جتي كيتي في قرآن مي أكمي والفؤتا مي أكمي والكبتا جدي نمي تكبو حنيفة قافتي أبو حنيفة رحمة الله عليه وانجئ كما تكتب إلى الرجل فتقول له إني معك وإن كنت غائبا عنه أكان جرين أبو حنيفة رحمة الله عليه جتيك كيكو ونيني بكات أكو اختيات نمتو كنت لا يبر ريسيتي أنسي وجين جرا جتيني يؤتي سرا فقول لجرات يو وقت سنتس وجين لين هنجري ansi wajin jira jettee xalayaatti barreessite gaafana fakkiin jechi keetii akkasii jedheen jechu yoo ammaan tan nam tokko xalayaa barreessitu nam biraa jirka sibir hin jirre ansi wajin jira jettee xalayaa garta yoo itti barreessitu akkan jechuun gaafan atiin qaama waliin jirtaa jechuu atiin biraa jirtaa inni biraa jira ansi wajin jira jetta akkan jechuun gaafan maan jechuu an gaafana si gargaara si jabeessa si wajin dhaabadha akkan jechuu malee qaaman si wajin jiraa jechuu miti yoo akkana rabbiin kennisa wajin jiraa jechuun beekumsi isaatiin nu wajin jira tumsi isaatiin nu wajin jira yoo garte mu'min taate akkanaan akkas jechuu malee rabbiin gaafana dhaati isaatiin nu wajin jiraa jechuu miti rabbiin subhaana arshii irratti ol tahee رب سبحانه قلتها كجلو أبو حنيفة رحمة الله عليه نمت كان أفقافا ديبي ديبي سيجتشو أسد قلت إمام البيهقي رحمة الله عليه أكن جدا هنجد جدا لقد أصاب أبو حنيفة رضي الله عنه فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع في قوله إن الله عز وجل في السماء إمام البيهقي رحمة الله عليه أكن جدا لقمان أبو حنيفة كنا مي رب دتشك يسات تاني جتشسني أبو حنيفة كنا مي رب دتشك يسات تاني رب سبحانه سمجرا رب ألجرا رب قبجرا جتشسني أبو حنيفة لقمان كنا مي إمام البيهقي كنوا أكنتي ummata habusha irrat deebisa mati habusha abu haniifan nam gaafan rabbiin ol tahee jedhin ka barsiisaa jedhan mi akkamitti imaamul bihaqiyyiin rahmatullaahi alayhi kuna waan inni jedhe laal abu haniifan gaafan rabbiin dachi hin jiruu jedhe jechi kan na fayyahu keessa qunname jechi kan dhabamsiisu keessa qunname rabbiin gaafan dachi hin jiruu jechu sun keessatti abu haniifan qunname akkanaan أما اللي إمام البيهقي رحمة الله عليه وانجب أبو حنيفة وان تفسير آية كدبت سلك سقنا مي تفسير آية كم الرحمن على الأرش استوى ربي الرحمن أرش الرد قلت ربي سبحانه قلتها آيات غافنا كمسي فسري تفسير آياتك سلت أبو حنيفة قلنا مي إمام البيهقي رحمة الله عليه أكنجدا أما الإمام البيهقي رحمة الله عليه من جدا أبو حنيفة رب سمي جرا رب دچه هنجر رب سمي جرا جچو سن كيسا لتي قرآن اردفي قرآن اردفي حديث اردفي إمام البيهقي رحمة الله عليه أكسدا رب سمي جرا رب قب جرا جچو سن كيسا مال اردفي قرآن فديث اردفي إمام البيهقيين كان جدا أتينا حباشا مفعل كان جدا يؤكنا نعم إمام البيهقي كجمو سك كجبي جن قافنا أكنا أبو حنيفة كجمو ست كجبي جن يؤكنا طيب إمام البيهقي كنوا أكنا قافنا التهين ربي سبت شيسا يؤكنا إمام البيهقي لين كفرا إمام البيهقي لين كافر إن يؤكنا أكسا جدا نتي سبحان الله أبداً إمام البيهقين إن كجبن سنتو كجب ملي إمام البيهقين هن كفر اللي جتشون دندن ما نفنان إمام البيهقي إمام أبو حنيفة اللي رحمة الله عليه قرآن فديث ردفني جتشون نمي قرآن حديث ردفو يوم اللي هن كفروا يوم اللي هن كجبوا أكل تنافو جتشون متيح باشا دبة جتشي سانا سان فالا حقيدة قرتي علماء كناتي حقيدا لما كان ربي سبحانه قلته تمنني إمام البيهقين رحمة الله عليه إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فالوان أمتي أحباشا آصفتوت والنسان التمنا ربي نلته تمنني فالان كان هنجرو يا أمة أحباشا فالان كان أرقمون دندو واني أمو إسان فكيف لما إن رأى صفتا قوتن كجبا إمام أبو حنيفة الرك جبني إمام البيهقي الرك جبني تا إمام البيهقي إن شاء الله يا ربي جدي كوتا فول دراك يسد بتشوف ديبنا علماء الرك جبني علماء الرك جبونا كيدا إساني جبي فتني جتشو واني كجبا تكما بكي نرغني تنافو علماء الإسلام تكما قرآن حديث فال لسنة مسألة كيست ربي قلته كيستي ulamaan islaama guutuu walii galee zaban rasuula irra jalqabe alayhi salaatu wassalaam haq zaban kenna kanatti aalimummaan tokko kafaalla kana dubbat hin jiru yoo nam jallata taate malee ijmaa waliigalti sahaabaa gaafan faalla kana dubbachuun qur'aan faallessu hadiis faallessu waliigalti ummata faallessu qur'aan faallessu hadiis faallessu waliigalti ummata faallessuuni kun gaafan jallinni keessa jallin akkaan guddaati ummati ahbaasha asi qur'aan faallessan waqti rabbiin ol hin taanee jedhan qur'aan faallessan waqti rabbiin ol hin taanee jedhan hadiis faallessan waqti rabbiin ol hin taanee jedhan sun jech ulamaa waliigalti ummata ijmaa waliigalti ummata faallessanii jechu tanaafuu wanni isaan dhaasaan wanni isaan raga godhatan ka jecha ulamaa walii galatti kijibechuun nuuf gale barumsi keenkaardha kan fakkaata بارك الله فيكم رحمن كل كلاوي الله واتم فكسينو الله يتونا كسينو الله فدي جالا ديمني الله ما ننسى جليسمو الله بكم ساتن نودان الله Isanga magamnu Allah Wanun dandayamne Allah Tikilen dunganu Allah Tikilen dunganu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Mola Allah Allah Allah Allah Allah Mola If you say أين الله أين الله يون جتا أين الله أين الله قلته سساملو أرشيراتي قلته قلته وأن تكلم فكتو ربي كل كلاوي ربي كل كلاوي إكراني الريسنو الله إتلني دانو الله أكان فكاسي الله أكامي تنجانو الله أكاتان غفانو الله أكاني نتيمي الله كوفتا كبانو الله كوفتا كبانو الله الله الله الله الله الله مولا الله الله الله الله الله مولا بكى سنهمالي الله خالق وانكينيو الله جتا المنامة الله باطل دقينيو الله Samutinya Rabbi Allah Kuracun dan denyu Allah Kuracun dan denyu Allah Dan gani nufkae Allah Lakin tarkam fanu الله قرآن فديسان الله قفتك بانو الله قفنا جيرانو الله قرآن فديسان الله قفتك بانو الله قفنا جيرانو الله الله الله الله الله الله مولا الله الله الله
maashaa allah sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaas Huseen Sooraa Booranaa rabbiin isinirraa haa jaalatuuf beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu fedhii rabbiitiin sagantaa teenya tanaadhaa asuma irratti goolabna nagaya rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akhiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما